murumva ijwi rya amerika abakomeje kutwumva radiyo rya amerika ikomeje ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etiyene karekezi mwese rero ikaze kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika mu makuru twibanda cyane ku burundi
barafashe kandi pasiporo cumi n'imwe yerekana ko abo bantu nabo bakaba batari muri abo bishoboka ko hoba hari uwundi mugwi woba uri mu nzira canke woba uri ahandi hantu utashobora gutora
uyu ni moyize nkuru nziza wungirije umuvugizi wa polisi y'u Burundi aravuga ku ifatwa ry'abantu cumi n'umunani barimo ababagaradeshi cumi na barindwi i bujumbura mu burundi bafashwe ku wa gatatu iyi nkuru ku kibazo cy'umutekano mu burundi kimwe n'ibindi bibazo byugarije uburundi turabivuga ko hatuba mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ku wa gatandatu mwese kandi ndabararitse mube hafi ya radiyo yanyu nawe rero ikaze cyane mu nama mpuzamahanga ku bibazo by'imihindagurikire y'ibihe izatangira i Paris mu Bufaransa ejo bundi ku wa mbere Uburundi buzahagararirwa na visi perezida wabwo wa kabiri Joseph Butore ajyanyeyo icyegeranyo cy'imigambi y'u Burundi nka buri gihugu cyose kizaba kiri muri iyo nama iyo migambi yose izashyirwa hamwe maze ibyara umushinga rukumbi ugamije kugabanya ubushyuhe bw'isi ho dogere ebyiri kugera mu mwaka wa bibiri na mirongo itanu mu mugambi visi perezida buto yajyanye i paris mu bufaransa harimo ko uburundi buteganya gutera ibiti kuri hegitari ibihumbi umunani buri mwaka guhera umwaka utaha mu gihe cy'imyaka cumi n'itanu uburundi kandi buteganya ko mu mwaka wa mirongo itatu buzaba bwarakuyeho burundu uburyo bwo guteka bwa gihanga n'uburyo bwose bukoresha amakara naho ku bijyanye n'ubuhinzi uburundi burateganya gukoresha amafumbire ata- atangiza ubutaka nk'uko bisanzwe ibi rero byose bizaganirwa mu nama izatangira i paris mu bufaransa inama ku kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe ku isi n'ingaruka biteza tukiri kandi ku burundi twabibutsa ko umuhanuzi mu biro bya perezida w'uburundi peri nkuru nziza zeno ndaruvukanye yagabwaho igitero ku wa gatanu tariki makumyabiri n'irindwi z'ukwezi kwa cumi na kumwe n'ejo ku wa gatanu ariko ararusimbuka umupolisi umwe yishwe ku murwa mukuru bujumbura naho abantu babiri barafatwa mu gitero cyari kigamije guhitana uwo muhanuzi wo mu biro bya perezida nkuru nziza hanafashwe kandi n'ibirwanisho byinshi harimo imbunda itera za bombe bita morutiye soixante morutiye mirongo itandatu ndetse n'izindi mbunda nini zikomeye cyane urukiko rukuru rw'igihugu cya- rw'igihugu mu ntara ya kirundo mu burundi nanone ejo kuwa gatanu rwakatiye igifungo cya burundu abantu bane ku bantu icumi bafashwe bakekwaho gukora igitero ku bunywero bwa mu kirundo ni inkuru yateguwe na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze ukorera mu kirundo
ku munsi wa kabiri w'iyindwi tugiye kurangiza niho sentare nkuru y'igihugu ya kirundo yasasa ikibiriraho mu ntahe y'icese mu rubanza rw'abantu cumi bari bafashwe bagirizwa kugira igitero c'amasasu ku munsi wa gatandatu ku bunywero new top 10 buri mu gisagara ca kirundo inyuma y'amasaha mirongo ine n'umunani ubwo rubanza inimero rps amajana atandatu na mirongo ibiri na gatandatu rugiye mu mwiherero kuri uwa gatanu niho rwasomwa mu gihe cy'iburanishwa umushikirizamanza nk'uko bigaragara mu mpapuro z'urubanza rwaciwe yari yabashengeje bose ku caha co kuja mu migwi igwana igahungabanya umutekano w'igihugu umushikirizamanza abashengeza yari yabashize mu migwi ibiri mikuru mikuru umugwi wa mbere wari ugizwe n'abasore bagera kuri batatu bagizwa ko ari bo barashe mu bunywero igitero cahitanye ubuzima bw'umunyagihugu umwe yariko ararengana imodokari imwe nayo yari ihagaze imbere y'ubwo bunywero irononekara cane abo umushikirizamanza yari yabasabiye igihano co gufungwa ubuzima bwabo bwose nabo nyene batatu bahavuye bagigwa n'ico caha co kuba bari mu migwi y'abagwanyi bahungabanya umutekano mu gihugu igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose bari basabiwe n'umushikirizamanza sentare nkuru ya kirundo nico yakomeje kiretse ko mu kubasabira ico gihano umushikirizamanza yari yafatiye ko batatevye kwemanga ko ari bo barashe mu mburano zabo umushikirizamanza kandi yishimikije ko igipolisi cabafatanye ibitambara vyanditse ko fpb mu mfunyafunyo bisigura fond patriotique burunde mu cegeranyo c'urubanza rwaciwe bakavuga ko ayo majambo afitaniye isano n'umugwi w'abagwanyi umugwi wa kabiri ugizwe n'abantu batatu bakiriwe umunyororo w'imyaka mirongo ibiri abo bagizwe ahanini n'abakozi bo kw'ihoteli top hill residence yegukira dr jean minani umukuru w'umugambwe frode bunyakuri mu mburano umushikirizamanza yabagiriza ko bafashije umugwi w'abagwanyi mu kuraza muri iyo hoteli abagizi ba nabi ataho babanditse mu gitabo c'ingenzi abo nabo nyene naho harimo ababihakanye sentare yakomeje igihano bari basabiwe n'umushikirizamanza co gufungwa imyaka mirongo ibiri abandi bagera kuri bane bari muri abo cumi bafashwe bari mu mugwi ugira gatatu w'abambitswe izera na sentare nkuru y'igihugu ya kirundo iyindi ngingo iyo sentare nkuru ya kirundo yafashe ni iyo kugara ihoteli top hill residence yo kwa dr jean minani ikiringo c'imyaka ibiri mu cegeranyo c'urubanza rwaciwe sentare ikaba ivuga ko yugaye iyi hoteli mu ntumbero yo kutabandanya hagwizwa abagizi ba nabi mu kirundo muri ico cegeranyo nyene c'imburano iyo misore itatu ikaba ivuga muri ico cegeranyo ko ivyo bakoze babitumwe na minani abarungitse bavuye mu gihugu c'u rwanda aho babonaniye yaba umushikirizamanza canke abaciriwe urubanza bose bakaba bahawe uburenganzira bwo kunguruza mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
urakoze jean bosco ndarurinze aho mu kirundo byari ejo birumvikana byari ejo kuwa gatanu twari twifuje kuvugana n'umwe mu bavugwa muri iyi nkuru ni dr jean minani w'umuyobozi w'umugambwe pro uh, frodebu ariko ntitwabashe kumubona ngo adusobanurire uko abona ibi bintu birumvikana bisa nk'aho ari ibirego kubera ko iyo hoteli topu teni hilizi ari iya dr jean minani gusa turamutumiye ashobora kutugezaho nimero ze tukamutelefona akitabira porogaramu zacu tukiri kandi ku nkuru zaranze uburundi muri iki cyumweru abagabo cumi n'umunani bakekwa ko bafite hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo n'itanu bavugwaho kuba bakomoka mu gihugu cya bangladeshi n'umurundi umwe batawe muri yombi ku wa gatatu w'iki cyumweru polisi yatangaje ko babaketse kuko inzu babagamo yahoraga ifunze kandi haba abayobozi ndetse n'abashinzwe umutekano nta n'umwe wari uzi abo bantu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i bujumbura mu burundi eloge wirikaneza niwe wakurikiranye iyi nkuru
abantu bane kuri abo cumi n'umunani nta bibaranga bafise nk'uko vyemezwa n'igipolisi batatu nabo impusha zo kuba ku butaka bw'uburundi baronkejwe zararangiye cumi n'umwe basigaye nabo bafise impapuro zibaranga n'impusha zo kuba mu gihugu c'uburundi nabo nyene igipolisi kivuga ko bateye amakenga icegera c'umuvugizi w'igipolisi moyize nkuru nziza aratubwira n'ibindi bintu bafatanywe mu nzu bari biyugaraniyemwo twabasanganye izindi mpapuro z'amagendu zerekana uruhusha rwo kuba mu gihugu cya afurika y'epfo izo mpapuro ziba ari nshasha bagaheza bagaca bashyira ku mapasiporo yabo twarafashe kandi pasiporo cumi n'imwe yerekana ko abo bantu nabo bakaba batari muri abo bishoboka ko hoba hari uwundi mugwi woba uri mu nzira canke woba uri ahandi hantu utashobora gutora hejuru y'ibyo kandi twarashoboye gufata n'ibindi amatelefone yabo imashini nyabwonko imwe igipolisi kivuga ko bamwe muri abo bagabo bari bamaze amezi abiri ku butaka bw'uburundi aho baba mu kajaga muri komine ya mutimbuzi intara ya bujumbura benshi bita bujumbura rurare hafi y'ikibuga c'indege ca bujumbura ngo bahora bagemurirwa n'abarundi bakaba bafise n'umunyezamu w'umurundi nyene yubugara akongera akabugururira uwo na wene abajejwe umutekano baramutaye muri yompi igipolisi kivuga ko hari n'ikindi kintu cagiteye amakenga kurusha abo bantu ntaworeka ko bikeka kuko abantu atari abarundi bangana gutyo mu nzu igiti gihingana gutyo kitazwi n'abajejwe intwaro kitazwi n'abajejwe umutekano ntibobura gutera amakenga hanyuma kumenya ko bari mu migwi imwe twita iterabwoba canke kuba bazanywe n'ikindi gikorwa ivyo nibaza ko bizoshobora gutangwa n'amatohoza ariko araba gushika uno mwanya ayo matohoza ashobora korohera igipolisi kuko bimwe mu bimenyetso vyo gukorera ko n'abantu bo kubaza vyamaze kuboneka nk'uko vyemezwa n'icegera c'umuvugizi w'igipolisi muri iyo nzu twasanze hariho icyo twakwita kori yaje ku izina ry'umurundi Eh, hariho n'umuntu yahora bugurura kuko ku murango bari indani nuko haba ariko igufuri inyuma byerekana ko urwo rugo ata muntu arubamo hariho rero umuntu yabugururira abakugura baje kubagemurira kugura canke basohoka amatohoza ariko araba kugira ngo tumenye abarundi aba ari abo twabonye n'abo tutabonye bafise mu ruhara inzira afise inayo eh, reka tureke amatohoza niyo azoheza akatwereka uruhara rw'umwe wese nandeho nta nzitagira inayo ukwari cumi n'umunani abagabo bose bari mu myaka y'urunganwe rumwe biyemerera ko bava mu gihugu ca bangladesh kiri ku mugabane wa aziya twabajije icegera c'umuvugizi w'igipolisi niba leta y'uburundi yaramaze kwegera leta ya bangladesh kugira ngo imenye ko abo bagabo ariyo baturuka moyize nkuru nziza yatubwiye ko ico gikorwa kizokurikira amatohoza yo kuraba vy'ukuri ko bafise ubwenegihugu bw'ico gihugu kuko igipolisi kidashobora kwizera na gato ivyo bavuga na rirya basanganywe impapuro zindi z'amagendo eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye
iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu kugeza saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
ni kuri radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro ndetse na karekezi abagifungura muri radiyo yanyu kandi mwese ikaze kuri radiyo yanyu ni gahunda y'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi mwatwandikira kandi kuri aderesi ya imeri radiyo yacu arobazi jemeri akadomo kome mbararika kandi n'abibutsa n'abamenyesha umwaka utaha uri hafi abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika mwese mbibutse ko kalendari zanyu z'umwaka utaha zarahageze zarabonetse mwese bityo tubasaba ni uko mwatugezaho aderesi zanyu z'iposita aderesi zanyu z'iposita tukabagezaho izo kalendari nshya z'umwaka utaha muzatwandikire kuri iyi aderesi yacu radiyo yacu arobazi jemeri akadomo kome mwakwandika kandi no kuri facebook mukoresheje ijambo radiyo yacu dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo ikiganiro dusangira ijambo ejo ku cyumweru tuzagaruka ku bijyanye n'icyemezo cya guverinoma y'u rwanda yafashe mu nama idasanzwe cyo gusaba perezida w'u rwanda paul kagame guhamagaza kamarampaka referandumu kugira ngo abanyarwanda batore umushinga w'itegeko nshinga ryemejwe n'inteko ishinga amategeko y'u rwanda imitwe yombi mu minsi mike ishize ikiganiro dusangira ijambo rero n'ejo ku cyumweru mu gitondo guhera isaa kumi n'ebyiri nk'uko bisanzwe turabararitse abakomeje kutwumva rero muri uyu mwanya tugiye kugera ku kugeze kuri uwo mwanya w'ikiganiro gitegurwa na studio ijambo si ikiganiro ahubwo ni ikinamico ni inkino ni studio ijambo ikiganiro intamenwa mukurikirana buri wa gatandatu kuri iyi saha
kaze mwumviriza igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi
ya ayayayaya mbega yemwe niyo giko uno munsi ntasaba rya fiyakire wowe ukumva uriko uravuga ko utaronka icyo woga reka kandi ubona mbone gutyo Eh? washaka ko ari jewe na nyoko tukuvomera amazi ungana gutyo kandi utaguhaye reka simvuga amazi papa uvuga iki ejo none ku mugoroba nujuje ibido n'inkono ahubwo navuga agasabune eh, kaheze nugatanga hayi umva rero twumvikana uno munsi ni woga amazi masaha sindaguha amafaranga ijana nasigaje kuko nasumye ejo aho utahera urayihitana nta kundi sinoja kuyizana hariya hose nohava ncererwa none ko uno munsi uzindutse cyane na make reka sinzindutse musigaye mutangura kare mu- kuruta uko mwahora ha dutangura twara dutangurira Eh, nubwo nyine ntarose akanya ko gusura hamwe ibyigwa Mm.
nagira shiye karije mba ndakubitiza ko akajisho okay.
Mm, nuko mwanazi fiyakire yego papa ibyo ubu nta kurira agafiki si uko nyine ubona nanjye iyo nakura ababyeyi banje bamaze gutahura akamaro k'amashuri ha najya simba muri agasabune ubu nanjye mbande umukuru nk'abandi da Eh?
nuguri ntugire umwikomo Mm, je nzokwiga uko nshoboye kose eh.
em mugabo mbona ivyubu n'uwiza arabura akazi n'imiburiburi ukaba wize ha haraje ubona ibintu byizanye ugasanga urakaguye ah ivyo vyo erega umuntu arakorera imana igahezagira
eh hago nyine mbega papa Eh?
ubu uri ku vyo twavuganye ejo ni ukuri utabinyibukije jewe hakagira icyo nokwibuka ha erega hageze ubu sinari nshumva ibivugo nari nishinze abagabo bari aho bikomereye Mm, nywa amacupa atatu yose nsanga bwategeye yo amacupa atatu cudege atatu arabana twigana muri numva bihaye ngo n'atanu barayanwa atanu eh bakiri ku ntebe y'ishuri aha aje atanu Eh, muzi urabe nawe ko hari icyo bazovamwo none wari wambariye iki kiraba atari ikintu kirondera amafaranga emwe n'amafaranga nyine nta kindi ayayayayaya ubuyobozi bw'ishuri bwatubwiye ko umwana wese Mm.
ateza gutanga amafaranga yo kugura ibikoresho byo muri laboratwari Eh.
none ngo ntangare reka si menshi hazoja cyane kwisabira diregiteri nkabanda yarondera ngira ngo fiyakire urabona ko ntokwima ikintu kandi ndagifise papa Eh?
ni ukuri je ndakwizeye rwose rwose rwose ndazi ko utonyima ikintu gifise Eh, je ni mugabo ntiyari menshi emwe nuko nyine turi bakene Mm.
ni igihumbi n'atatu gusa igihumbi n'atatu kuri jewe muri kino gihe simakiye muga ah je ndabizi kandi n'ahatari make jewe simbona ko ndi mukene burya ndakubwire gafiyaka ego papa umukene n'uwukanye umutima hajya ugiyuraganya Sa?
ubona abandi ibyo bafise ukumva inzigo ngo bobo baratunze Mm.
ntaco upfa ushitseko Mm.
wewe ukura amaboko mu mpuzu ukoreye Mm.
ibyawe hajya imana yaravyanditse ha none ga papa Mm.
kw'ishure mvuge ngo iki erega bavuze ko mu minsi izutaza barayatanga Mm.
ataza kwinjira mu ishuri nari mfise makeya Sa?
kandi ndazi neza yuko utayatangiye rimwe Mm.
batazokwemerera gutanga igice ego ko ntawaseze gutanga inusu Eh.
kuko uyatanze baca bagura urupapuro rwemeza ko wayatanze ndavyumva Mm.
nkava ndondera akanya nje kuraba umuyobozi Sawa.
ndamusabe ntibakwirukane Yego, mbe sawa, ndayarondera Eh, si uko mugabo umenye yuko niba waba utigenza neza ku ishuri arashobora kunyankira emwe miryo jana ngende Eh?
mugani wawe aho uzira diregiteri yakubwira ngo nifata mu ishure kandi ndazi ntubwaya
mbegete zanje zashaje uhu mana ndarusha n'ukuri mama izo mbetete zose ko wazisohoye uzijanye hehe ehe ive wamaze gushika sitsi wonyene nishinze ibikorwa bya hano none mpava asanga mu mirima byahagaze Mm, ubwira uje mu mirima ga mama rero ngira nje kuraba abakozi Mm.
bariko bimbura vya bigori Oh, vy'ibigori izi mbegete nizo tubiduga namwe mama nanje tuca tujana mu mirima ive wewe ntitujana kuko urarushe Yoya, kandi urashonje oyaha kuri izo mpuzu turaba indya urye yoyahasha mama reka tujane ndabatwaze ca nza kurya mwana ni ukuri wowe nta by'imirima nzogutuma Ah.
we ni ugucungana na- n'ikaye gusa ikaye nta ngorane mama ndagusavye tujane ncica n'imisigati
iyo ndayikuzanira naho ushaka umuganda wayo wowe gumaho niwaruhuka uce wiga
mama sawa kwishure mba ndiko ndiga Mm.
nimirano ca nguma niga none Hey.
ndeka nduhuke na gato yibasi mama ive Sawa.
wewe wibagiye ca kibazo ca leta mwimirije gukora oya ushaka kizokunanira Mm, yo mama Sawa.
oya kandi hasigaye iminsi mike gusa kirya nzogitora nta bwoba n'ukuri kugitora rero ni sawa mugabo utize neza ntaco woshobora Ah, oya biga rero ibindi nzovyikorera mama mugabo wewe muri iyi minsi usigaye ukora cyane uguma wiruka mu mirima gusa erega ive nirutse ntimwoga kurondera ibibatunga na kazoza kanyu ntugire biroroshe nicyo gituma natwe twogufasha mama erega natwe mama ubu ntitwobura ico dukora nawe ukaruhuka yego oya mwene mwige gusa nkawe bagayive urumva kugira uje mwihiganwa shaka ko wowe uwa mbere kandi mama nk'ubuzi ubona birabaye bimana nubyinira hehe nosara ariko mama wowe tuhavugwara kubera akazi kenshi nta kazi k'icamwana jewe ntegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ntihagire ico mubura uracari muto ariko ni wakuru uzoza urabona ko mu buzima utarusha atacushikako na cyane cyane iyo ufise abana kumburuha kubera twebwe yego mwana kugira yaba ari inda yanje bamuhangayikuko oya mugabo ive ndaryohewe kubona ndabafise kandi nkaronka n'icyo ndabagaburira ubu ntakubesha nzo kwita ku rutare kugira ngo muronke ibyo mwifuza nka kujya kw'abana bafise basi
none ninde yari yakubuje kwinjira kandi hari huguruye ntuvuge ngo wari wantinya
oya nawe ntusi ntugutinya mugabo uganya kubaha umusitanteri yewe sishobora guca imbere y'uwantanze ku murongo oya nukuri iyo ntashoboye kuzinduka kare ndemera nkarindira oya ntacyo mwamwitiranye ibintu iyo wowe uje ku byerekeye iterambere sho ko imena bajya bazanye ibintu by'amatati usanga bari kumenana umutwe
ereganya kubaha umusitanteri urabona iby'ubu umuyange ntucyubaha umuyaga ngewe nta nkako buhava abantu bandi hemwe twebwe ko twakuze kera batwigisha gusonera ubukuruta none ubu utigiye ubwo rwaruka bw'ubu barashobora no kuguhenura
wari umuntu yo kuba kaguhenura muri no komine kamupfasoni hanje ubwo mubeshe nawe aho batosunura mbaye nde reka sha reka ibyo tubireke nyakubaho narinda kuzaniye ya raporo ya bimwe turiko turarangura ku mutumbi wacu oya naho uvuga ngo tubirekere ngaho gamupfasoni hanje burya ibintu byose vya mabipfira aho nyene igihe tutomenya ico dutezwa gusonera nibi vyiterambere ntaco vyotumarira ivyo birumvikana nyakubahwa musitanteye na twebwe iminsi yose iyo turi mu bikorwa vy'iterambere nguma nkebura urwo rwaruka ngo rugumane indero runtu ntiwumva nye ko umuntu atakaranga akabanga icyaje mupfasoni yanjera niko twama twebwe tugerageza kwereka urwaruka inzira nziza ngabo akaba n'abandi bantu atakindi kiba yagicinga atarukubahuvye umva yambura irasubiriye guhinda mbega yemigira isubire kugwa n'ikiraro kiraho ubuhongira ngo gica giheba gikoroke
uno munsi wace kimeze gute sigaho nyakubahwa sigaho ubu nta muntu w'imodoka yoshobora kugicako
ntumbarire reka nukuri ariko ndategura unyene nzoza kuraba ibintu biteye igomwe mwampaye muri no raporo yanyu urumva ngo nta modoka irengana yo emwe gayo reka reka reka ubu atari moto hamwe n'amakinga n'amaguru gusa nta kindi corengana nukuri
none imirima yo imeze gute kuko mbona imvura ari nyinshi ntizohava iyonona nko ku mwaka uheze nyakubahwa imirima yari myiza cyane basi ingorane n'iyi mvura nyene mugabo mugani wawe dusaba imana ntihasubire kugura ubura harumwe gwagwa umwaka uheze mu kwezi kwa kane oya nawe nu bya twabonye ntibizosubira
ubizi gute ujya mupfasoni hanjera icyo gituma abantu bagivisaho bakirima hagutse ari ukugerageza kuzabura hatera ibiterwa by'ubwoko bwose na cyane cyane nka bijyana mbumbarugo ibijumo n'inyumbati eka n'ibindi nyene nk'ivyo yego twagerageza nyakubahwa na twebwe
aho ni sawa amashirahamwe wumva turimwo ahanini n'ay'uburimyi n'abadafise amatongo turakotesha tukarima vyeze naho tukagabura umwimbu aho ni neza cane ntakeka ndazi neza ko ahuri ibikorwa bihaba aba ari vyiza cane none gahanje ico kira wavuze mugifitiye imigambi nyabaki
w'amatama mbega kumpamagara agasakisaki n'amagi ngigira kubye nawe dusubira kubona turanyagirwa nka mico
none ga yewe jewe ushaka ngire gute ushaka nurira inzu ndagufashe gusakara cane
ubutigura bwose bwaramenaguritse nagira ture dufume dushyira ko amahuba cyangwa ibyatsi turabe ko twobyibita rino vano umwanya ntayaronka yo kugura ayandi matigura ariko mama wanje namba atari ugutinya kwawe canke ubujyajya bwa muramwawe ubwo buri kuravuga gusakaza ubwatsi ntuba n'utwe dutigura wadukuye kugashurirako amabati mbega ivyo uriko uravuga aho n'ibikimatana nivyo uriko urandatira nangwa ivyo mvuga birumvikana gute mbe nk'ubu urazi igitigiri c'amafaranga batanze ko kimaze kuri mwene nyoko bikera mbarira urakizi igitigiri c'amafaranga none batanze igitigiri co co ntaco nzi mugabo kuba make koko si make eh si make none aho uganya urondera ico usakaza inzu amafaranga ufitiye ububasha ariho ubuzwa n'iki kugura amabati yo gusakara inzu tukava muno nyakatsi uta amafaranga afitiye ububasha matama eho. Ah, ibintu vy'umuryango ni ukugenza buhoro buhoro ati kugenza buhoro buhoro nanje ndakubwiye nti umufa w'imbwebwe unyoga ugishuje uko uteba niko ujya mwana w'abakobwa aca arondera ico yakoresha hanyuma uza ugarura akenge atayagifise jene nari ndiye ko yokwibwira akazontuma ko yokwibwira.
tukabivuga Ah, ah. ishinge kuguma ngaho ngo uzohamagagwa ninde urabonagiye muri faranga ninde Hmm, ukabura ati gutwenga kugemura amafaranga Mm.
nanawe mvuga ngo nje kumwaka ni deni afitiye saya bamugemuriye Oya, ajya sayo bamugemuriye ahubwo nayo bishuye mwene wanyu nugira Yarahera.
ngo Eh.
oya none Eh.
ugira ngo wewe ntiyafasha Eh? nico gituma rero ruminata atoya ajya wenyene kuko nawe uzoseruka ku baguserutse kuko uri mwene wanyu vyumva uvyumva tuvuga amatama ndavyumva kandi na jewe sindi umwana canke sindi kinyaganwa nka ruminata n'umupfakazi asigwa na mwene mama Eh, ico nzokwaje ndakizi
wowe ukizi mugabo ntaco uriko urakora ngo werekane neza yuko ukurikirana ibisiga ivya bikera wibagiye ivyo wiyemeje Eh.
amakunga akoranye ijambo wavuze rishire mu ngiro biboneke biboneke Ah.
bigaragare Eh, mbona hararenge ngira ntangure ndamugendere buhoro buhoro Eh, je ndagorobeza kukamazijyanka Eh, ivyo vyo kugorobeza Eh, vyo yiyumvira ko ngorobeza atari vyo woshira imbere kubera mbe ni kuki worinda kwikinga agahumbezi uciwe Agahumbezi?
arinda kwinyegeza
oya si ukwinyegeza amatama wanje none ni iki nuko jidi akiri muto adashobora kuzuka amazijya nka zose Eh, kandi ku mugoroba kenshi na kenshi urazi ko aba ariko arasubiramo ivyigwa
ivyo ndavyumva kandi na jewe ndashobora kuja ndaguherekeza ngafasha mugenzanje eh? uri kurakama nanje ngasha ndagufatira inyana
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambo irabasezeye naho ubutaha
ikinamico inkino intamenwa itegurwa na studio ijambo rero ubwo ni kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha mwese turabararitse abakurikirana ibiganiro byacu ku ijwi ry'amerika abatumva kandi nongere mbibutse ko inama ijyanye n'imihindagurikire y'ibihe izatangira i paris mu bufaransa ejo bundi kuwa mbere ijwi ry'amerika rizakomeza kuyibagezaho ku buryo burambuye namwe kandi aho muri muzakomeze mutugezeho ibitekerezo byanyu ku bijyanye cyane cyane n'ingaruka n'inkurikizi z'ikibazo cy'uko ibihe bihindagurika mu buryo butunguranye mu buryo budasanzwe ariko kandi mu buryo bwangiza ibidukikije mu buryo bwangiza ubuzima bw'abantu muzatubwire uko byifashe aho iwanyu n'ingamba mufite kugira ngo mwirinde cyangwa se mubashe guhangana n'iyo kibazo cy'uko ibihe bihindagurika ijwi ry'amerika kandi ejo ku cyumweru rizabagezaho ikiganiro dusangira ijambo tuzabagezaho n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko byose turabararitse tubibutsa ko kutwandikira cyane cyane ko nabatumiye ko dufite kalendari z'umwaka utaha nshya kubifuza kutwandikira abanywanyi bacu inshuti zacu za buri munsi haba kuri facebook haba kuri whatsapp na twitter mwese muzatugezeho telefone zanyu muzatugezeho cyane cyane aderesi zanyu z'iposita tuboherereze kalendari nshya z'umwaka utaha namwe ibyo dufite hano kuri ry'amerika tubisangire mubigire ibyanyu ni kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mwisangaho buri munsi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi wikendi nziza